turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na jewe diane niri nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu turabaramutsa abatwumva muri mu rwanda muriko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika namwebwe turabaramutsa tubaha ikaze muri kino kiganiro muriko mukurikiraniraho ikibirahabiri kuri wezi ikibiraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburunguko turi kuri facebook twitter instagram na youtube kuri adrese voa radio yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi turongera tubahe akaryo tuyage tuyage ku bibera iwanyu tuyage ku makuru avuga aho iwanyu tuyage ku bitandukanye mubona aho mugendera aho mukora imirimo yanyu ya minsi yose tuyage no ku makuru twabashikirije ayo turiko turabashikiriza haba yagezeho mu gihugu c'u rwanda haba yagezeho uh, ahatandukanye aho muri mu burundi mu makamba atandukanye muri afurika iburaya n'ahandi n'ahandi muri afurika y'epfo hari inama ya brics irindiriwemwo president um, wa uh, w'uburusiya yarayitezwemo ntaza kuyijamo ariko aza kuyikurikirana bicaye bice ku muhora wa, wa televiziyo zitandukanye abategetsi bazoba barimwo harimwo ab'ubushinwa ubushinwa buvuga ko bushaka kugira imigenderanire hagati yabwo na afurika cane gose ivyo rero bashobora kubitanga ko ivyiyumviro muri nigeri naho abatembagaje ubutegetsi bwaho bavuze yuko bashaka imyaka itatu kugira ngo yifata kiba urubanza kugira hashobore gutunganywa ayandi matora yo gusubiriza perezida mohamed bazum yatembagaje yatembagaje ku butegetsi bw'ico gihugu ariko ishirahamwe cdao ryavuze ko uwo mugambi ritawikoza rishaka ahubwo yuko vyihuta bagasubiza ubutegetsi bazum babwatsi navyo nyene murashobora kugira ico mubivuzeko aha muri leta zunze ubumwe za amerika muri michigan harabaye ejo igiteramo kiryoshe cane carimwo abagande carimwo abaki batandukanye abanyafrika benshi muri tanzania abaririmbyi baraje bateramisha abantu ni igiteramo cakurikiranywe n'abatandukanye benshi cane ukaba uri muri michigan waragiye muri ico giteramo naho nyene urashobora kutubwira ko harimwo abanyafrika benshi muri uganda muri tanzania n'abandi bo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi ho um, naho nyene muratubwira ibigezweho hariho ikoraniro ryabaye hagati yaba ba mu makungu diaspora n'ubutegetsi bw'i bujumbura ukaba waragiye muri iryo koraniro nawe urashobora kutubwira tukaguhamagara ukatubwira mu Burundi kandi mu vya politiki haravuga icuka kitari ciza mu mugambwe senel murazi yuko hagati rwasa muvanye muri uwo muryango ku burongozi bwabwo biravugwa ko umuhana wiwe kwa gatandatu ariko abatandukanye ari mu igipolisi n'abamushigikiye ukaba warabibonye ikaze ni rwawe muratubwira amakuru yose avugwa irya nino ayo twababwiye ayagezweho ayo tutamenye mu ndwi iheze akanya n'igwanyo turaza rero mu kubafasha kugira uwa mbere mwiza tuza turacishamwo n'indirimbo zitandukanye izo mudusaba izo tubaha iziri mu miho mu midiho itandukanye rege turabashamwo amapiyano turabashamwo amazuka abayashaka muratubwira ico mushaka hama turabe ko indirimbo mudusavye tuzifise tuzibasangize uwa mbere wo twakiriye ni aster kana aster ikaze ku ijwi rya amerika asiteri ikaze ku ijwi rya amerika asiteri uratwumva
alo wi uriko uratwumva
je ndabumva ego uherere ga asiteri
Eh, jewe mu mu bisanzwe mpereye mu nkambi y'impunzi ya kakuma karubaye kakuma muri kenya
eh, muri kenya aha haravugwa amaki ngaho onye muri kenya no muri kakuma muri rusange mu bisanzwe havugwa inzara Mm.
Eh, nka karubaye riho bivanye n'uko basanzwe bafata amafaranga ubu barayapunguje ku buryo hageze aho umuntu umwe afata igihumbi na magana atandatu
bayavanye kuri angahe bayashira ku ivyo kugira bayashe kuri ayo onye Bayavanye- bayavanye ku bihumbi bibiri bayashyira ku bihumbi na magana atandatu Mhm. abo uvuga ba ni bande ni uburongozi bwa ngaho ni hcr ninde
Eh, ngira ni ubuyobozi bwa hasera ko batubwiye ngo amafaranga bayapunguje ariko ingorane ihari ni imwe ni uko amafaranga igihumbi na magana atandatu niyo impunzi ya karubayeri igezwemo ibintu ibyo ari byo byose yaba amakara yaba isabune yaba imyambaro byaba ibyo kurya byose bi- biva muri icyo gihumbi na magana atandatu iyo ngingo yafashwe ryari
Eh, iyo ngingo yafashwe gutangira mu kwezi kw'indwi
hanyuma ah, ubu- abayifashe hcr uvuga baravuze igituma babavanye ku bihumbi bibiri bakabashaka igihumbi n'amajana atandatu
oya badutangarije uko gusa baratubwira ngo nibaba ngo ngo ngo amafaranga ngo naba ngo abonetse ngo bazayongeraho ariko turebye usanga harimo imiryango imwe yahuye n'ibibazo ari nabyo nari nshaka gushikiriza kugira ngo murebe uburyo mwabitu- mwabidukemurira N- kubikemura ntavyo dushobora ariko ico dufise n'ijwi turabitangaza abo vyiga bibashikiriye n'amahanga Aha.
eh kuko erega ijwi rihindura byinshi mm, duga ku ijambo ryo kuri ivyo bibazo Eh, ikibazo dufite harimo abantu i- amafaranga yabo bivanye n'uko bapokerera ku marayini harimo irayini za safaricom n'izindi bita ngo ni ama atm ya, ya- ya, ya, ya equity bank abantu rero bari bu- ba- ba- bafatira amafaranga kuri ayo marayini ya safaricom bageze igihe bavuga ngo amafaranga yari ku maakawunti yabo barayisubije
sintahura uko bazi- ikibazo uko cifashe bisubije amafaranga bari barabahaye
urumva hari igihe irayini ikwama ikabura netiwaka cyangwa bakavuga ngo ntisoma mbese ushyize mu isimu ugasanga amafaranga bagushyire kuri akawunti ntaboneka Mm,
ugiye kuri kompleni bakakubwira ngo amafaranga ariyo ngo tegereza tuguhira yini nshyashya uzayakuriraho iyo rero hasikiye umwanya wo kuyisubiza bafatayo amak- bagahita bayisubiza muri kompleni ugasanga wa muntu umaze nk'amezi atanu atatu ata amafaranga yabonye yo kurya ugasanga inzara iri kumwica mm.
kandi nanjye ndi muri abo kuko nanjye bantwaye amafaranga y'amezi ane
A- a- abuvye ico kibazo co- gica kibarizwa muri Tukibariza- muri banke canke tukibariza muri wfp Mhm.
twaraterefonyera na nairobi batubwiye ngo amafaranga yara- ngo barayatwaye ngo baratwaye ngo nta kundi ko kuyagarura A- ariko hariho ah, amakuru anavugwa n'abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye aster bavuga yuko iyo mufise amafaranga kuri ah, ku mabanki atandukanye ikiringo co kuba muri ico gihugu carabaheranye byose bavyisubiza mu kurindira ko manza gukemura ikibazo c'impapuro zanyu nturi mu murwi w'abo bantu ubwo
ahubwo jeneri mu mugwi w'izo mpunzi kuko abo n'abantu baba bazi nko gutembera bafite amafaranga kuri akawunti ho ibyo birahari barashobora kuyaboroka ntuyakureho Mm, mugabo we biratandukanye
biratandukanye bivanye- je n'irasiyo ya yuweni bampa kugira ngo mbeho Mm. iyo Urumva rero mu ushiki gihe bakwimye amafaranga imya- amezi ane canke atanu atandatu arindwi
hama iyo ushikirije ivyo bibazo abo vyiga bakabivuga kwiki
ahubwo twe baratwirukana kuko nanjye naramutse mwishikiriza rino jwi kugira ngo turebe ko namwe mudushikiriza imbere
turafise umenyeshamakuru wacu akorera ngaho reka turaza kuvugana kuri iki kibazo n'abatwara kino gisata bumve ko arico bashobora ku- gutuma bakaza ngaho mu ikambi kuraba uko vyifashe impande zose tukumva ico Ego, ka- ri- zibigonako kuko ngo ngo rwa rumwe rukamwa yera
Ku- kugira ngo iyi miryango yabuze amafaranga irebe uburyo yokwi kuko ugiye no kuyiduka bafitiye ideni ry'amezi atanu atandatu bakubwira ati nta biryo tuguha kandi ugasanga ni uguhangayika gusa none ga ah, ah, i- ayo mafaranga bavanye ku bihumbi bibiri bakabasha- bakayashaka ku gihumbi n'amajana atandatu igihumbi n'amajana atandatu ni ku gatwe k'umuntu umwe umuryango urimwo batanu baca bagwiza na gatanu sivyo
sawa Eh, hanyuma ubundi mu makamba amwe hari igihe utwo dufashanyo duherekezwa n'ibindi bintu vyaba ifu y'ibigori vyaba ibiharage ico gihumbi n'amajana atandatu kiraherekezwa n'ibindi bintu wavuze amakara muga ntiwatubwiye utundi twu- tuntu nakubwiye ati- nabu- nabuze ati ayo mafaranga igihumbi na magana atandatu niyo uzeyemwo byose isabune kwambara guhaha ibyo kurya n'amakara Mm. nimba atari banga Mbese- umaze imyaka ingahe ngaho muri ubwo buhungiro
byamaze imyaka itandatu kuva muri bibiri na cumi na gatandatu kuva muri iyo myaka itandatu hari ingingo nk'iyi uhejeje kutubwira kugabanya amafaranga yari bwafatwe
oya aho bwagera muri ino nkambi twafata ibihumbi na magana ane hanyuma baratwongera bageza kuri bibiri Mm.
ahubwo ubu turatangaye ukumwe n'ibiryo byazamutse ibeyi ahama bagahita bamanura amafaranga abagwiriye ngaho n'abahunze ibihugu ivyahe
harimo abasudani bavuye muri Su- sudani y'amajyepfo harimo n'abasomali harimo n'abarundi harimo n'abakongomani ingingo yega n'abanyarwanda barimo ingingo yega mwese abari muri iyo kambu twese iratwega Eh,
urakoze kudusangiza Ariko- ayo makuru
eh, hanyuma ah, tura turavugana n'abatwara iki gisata bazobirabe ko bashobora kuza bakabavugisha bakavugisha n'uburongozi bw'ayo makambi atandukanye harimo kakuma n'izindi
ego kabisa kugira ngo barebe niba amakuru ari kuri kompleni ntayanse kuyakuraho ku giti ciwe barebe uburyo bayamusubiza kugira ngo arihe amadeni yafashe Mhm. Ah, hama mugabo Yego.
akandi kabaza imbere ko ndakurekura iyo ngingo yega amakambi yose y'impunzi zose ziri muri kenya canke n'ikambi zimwe zimwe
iyo ngingo twumvise ngo yafashe i- i- ni ni nka kakuma karubayeri na dadabu
kakuma karabayeri
na dadabu kuko kakuma aho bageze kuri magana ane kandi ayo niyo makamba abarizwamo benshi muri muri kenya
Eh, kuko kakuma aho barafata n'ibi- n'ibyo kurya ariko bakabashyiraho ayo mafaranga y'ingereka ariko twebwe ino ni ijana ibihumbi na magana atandatu gusa muri karubayeri
impunzi ziri mu bisagara zitari mu makambi bo biti bararonka ntibaronka
oya impunzi ivuye mu nkambi ikadiye igahagarara irimenya ku giti cyayo urakoze ubwira umunsi mwiza ah, kandi urakoze kudusangiza Ciao.
ayo makuru yo muri kakuma karubaheri na dadabu
Eh, namwe murakoze cyane yego mushobora kuba muri ko muratwumva namwe bwe muri muri kenya mutari mu gisata c'impunzi canke mudashobora kutubwira mudashaka kugaruka ku vy'impunzi ariko mukatubwira ibindi bitandukanye kenya ivugwamwo menshi nko mu kwezi kwa cenda kuza igenekerezo rya gatatu gushika rya cenda nyene hategekanijwe inama rukokoma ku vyihindagurika ry'ibihe mu vyerekeye afurika gusa ni inama itamaze igihe kinini itanguye kuziraba kuko kenshi haba ivyo twita cop cop ihuza inama zose ibihugu vyose ikaba uko umwaka utashe ariko afurika yari itunganije ivuga ati natwe turakwiye kuza turagira inama yega afurika ubwacu iyo nama rero izomara ico gihe ibera ike- muri kenya nairobi bari baratinye yuko ah, ibihugu bizohakoranira kubera imyerekano imaze imisi yihabera batazoroherwa abazojayo ariko bumvikana ko iyo nama bazoyijamo koroherezwa ivy'imyerekano bazora ko iki- bibanza bigahagarara iyo nama izokoranya ibihugu bitandukanye uburundi u rwanda rurimwo n'ibindi bihugu byose vyo ku mugabane wa afurika hazobanza hahure abari mu mashirahamwe yigenga baheje guhura abakuru b'ibihugu n'amareta n'abaserukiye amareta bagaruke bapfundike ijambo imbere y'uko mu kwa cumi na rimwe mu mpera baca bahurira i dubayi mu yindi nama yitwa cop rero izohuza ibihugu vyose bashaka kuraba afurika yitunganye gute mu vy'ihindagurika ry'ibihe ikora imigambi ingana gute itandukanye ya gute biciye mu kigega bemerewe irya nino n'amakungu bita fond vert ni ikigega ibihugu bikize bishamwa amafaranga yo gu- yo gushumbusha ibihugu bikenye biriko biragira ko ingaruka biciye mu ihindagurika ry'ibihe kandi ataco vyabikozeko iyo nama nayo nyene murashobora kugira ico muyivuzeko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe naco nyene murashobora kugira ico muyivuzeko murumva ko ari isango barindiranye igishika i nairobi muri kenya mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu mu nama rukokoma ya afurika ku vy'ihindagurika ry'ibihe turafise gerard ku yundi murongo wa telefone gerard ikaze dusangire ijambo
ego mm, uherehega gerard
eh, ndi mu gihugu cy'iwanyu cya tanzaniya ariko genda umurundi Mhm. tanzaniya uramajahe
tanzaniya ndi mu ntara bita ya mbeya ihana rubize n'igihugu cya zambiya na malawi Mhm. amakuru tuzaniye ngaho onye ku mupaka wa malawi nande bica muri tanzania n'ayahe
ego amakuru ngahakuri ni meza nta byinshi nowuhavuga kuko iminsi ndahamaze ndahabaye neza meze neza nta ngorane z'ahantu havuga kweri ahubwo nashaka kuvuga ku kijyanye n'amakuru mwari mwadushikirije ngaha kuri radiyo mwagiye mwadushyira kuri mbuga ngurukanabumenyi ya fesibuke yo mu gihugu cya nigeri aho ujya mugabo ujya mukuru w'abasoda bageze gucumbera umukuru w'igihugu yasise kudeta umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu rero urabona ko sede yawe yaciye ifata ingingo y'uko itoza irengera ayo makudeta yamara aba inshuro nyinshi muri afurika ahubwo bakwiye gukoranya ingabo zo muri sede yawe kugira zize kubogoza ujya mu mu soda yafashe igihugu rero ahantu bigoreye iyo ntatahura kubera ujya mu soda avuga yuko ngo abanyagihugu baramwemera bose ngo baramushyigikiye bo muri nigeri
abanyagihugu Mugabo bashigikiye nka- nde Aba- abanyagihugu bo muri nigeri bavuga mwa- mudushiki- mwa- mutwandikira mudushyikiriza ko bashyigikiye ngo ujya mu soda yakwise kude si bose ariko eh
Eh, si bose ariko umenga bavuga ngo igice kininiya
Mhm.
Ha- hanyuma rero nuko baca bongera bashaka batubwira ati umukuru w'igihugu yakubise kudeta kudeta yari yatowe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubu ubu hakaba hari haheze imyaka ibiri ariko ubutegetsi none abo banyagihugu ko aribo bari bayitoreye umukuru w'igihugu mw'iyi myaka ibiri barafite icyo bari bamaze kumunegura gushika aho boca biyumvira ku mubogozi niyumvira ko ahubwo boraba bakisubiza agatimamembero uwo musoda agasubiza igihugu uwo yari yaratowe n'abanyagihugu hanyuma bakarindira nimba ari manda ya- yiwe iheze bakabona gutora uwundi mushaje nimba atari eh, urakoze nimba atari bangaga gerard ubarizwa mu rwa- mu cahe um, mu wahe mugwi w- w'abantu uru rwaruka u- urahumuye uri mu yabaga canke uriki
by'umusanzwe ni umugabo Uru- ego ku bwawe none amakudeta aba ku mugabane wa afurika cane cane muri kariya karere mali ahatandukanye umuti ubona nk'umunyafurika yegwa na afurika woba uwahe
icyo mbona Mm.
ni uko aba basoda kenshi kuko kudeta zikubitwa- zikunda kugira abasoda baba- bakunda gucungera umukuru w'igihugu mbona ko mu gihe haba hari ibyo babona bitagenda neza borindira manda igahera hama bagahindura amatora bakaza bagatora uwo bifuza mugabo inzira yo kubita amakudeta rero ndaraba muri afurika nka kimaze kenshi igirira ingaruka abanyagihugu twebwe bato bato Mm.
kuko nk'iyi sede yawe niyarungika ingabo hariya muri nigeri abanyagihugu twebwe bato bato nitwe turohahonera nibo barogira ingorane nibo barobura ibyo barya benshi bazokwangazwa rero mbona ko umenga byari bikwiye guhinduka iyi afurika yacu yari ikwiye guhinduka ikamera nk'ibindi bihugu biteye imbere kuko aya makudeta nkunda kuyumva muri afurika mu bihugu- mu za buraya hariya mu za amerika nta kudeta nkunda kumvayo urashigikiye ko cdao irungika inteko zayo muri niger
ego je kubyiwanje ndabishyigikiye Mm, kubera
kubera ko ariko urumva nubwo ndabishyigikiye Mm.
biri mbo zibiri urumva ndabishyigikiye ariko abanyagihugu nibo bazohaca bahagirira ingorane Mm.
ku neza uwo- ineza ya byose hari hakwiye yuko hoba ibiganiro Mm.
baku- bya sede yawo n'abajya basoda bafashe ubutegetsi bakagira icyo bahurije ko ahubwo ntihabe ibyi- ibyo inta- ntihabe iby'intambara hakaba ukumvikana mu gusubizanya ubutegetsi ariko mu byo mudushikiriza nabyo bajya basoda gushikana uno munsi barabyanka nta- nta by'ibiganiro bakeneye urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri tanzania ego ugira umunsi mwiza
sawa sawa inyuma ya gerard muri tanzania turaha ikaze laki ahmed laki ikaze ku ijwi rya amerika
yego muraho muraho turakomeye indwi yatanguye neza turizera ko izosozera neza nguko utambukije ukuguru Eh.
kwa mbere akenshi birasigura indi ntambwe zikurikira
yego tura- natwe turaho mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga Mm.
Eh, si ibyo ko ubu dusigaye dukorera mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka nyagatare Mhm.
Eh, ntabwo tuherutse kubumva kubera ntabwo tugikunda kubumva kuri efemu Mm.
mu karere ka nyagatare ntabwo tujya tubumva karere ka nyagatare ni gute mutatwumvaga hamed
ntabwo tujya tubumva kuri efemu Mm.
Eh, ariko urebye amakuru ari n'ahangaha ni izuba ryinshi Mhm.
izamuka ry'ibiciro Mm.
ku bigendanye n'ibifungurwa Mhm.
urebye nk'i- nk'ikiro cy'ibirayi hari aho usanga kigura ane n'itanu hari aho usanga kigura magana atanu Mhm.
hari aho usanga za karoti zigura amafaranga magana arindwi zahora kuri angahe muri kahise
Mm, ah, ntabwo zahoze ari nka magana ane Mm.
ane n'itanu gutyo Mm.
ariko ubu ibiciro byarazamutse ubuzima bu- burahenze muri iki gihe kubera n'izuba umusaruro wabaye mukenya kubera izuba ryavuye Mhm.
Eh, nicyo kibazo twa tu- niyo makuru ubu dusa nkaho tuba dufite muri aka karere kubera ko n'ubu- haba hari n'ubushyuhe bwinshi cyane muri iki gihe Mm.
Eh, twakundaga kubumva tukiri mu majyaruguru none ntabwo tugikunda kubumva kubera tutakifatisha umurongo wa fm
turaza kubaza uko bimeze ah, twumve ikibazo aho kiri
yego mudukurikiranire dukomeze kubumva mu kiganiro muri sanga twaragikundaga cyane ikiganiro murisanga mwara- n'ubunye muracagikunda ariko ga ahmed reka Eh.
reka ndakubwire nongere mbwire abatwumviriza batandukanye sivyo iyo hagize ikibazo nk'iki kiba
Mm, ari bikunda muzoze bi- bidakunze ko mutwumva ku iradiyo muzoze muradukurikirana ijwi rya amerika ryarabiyumviriye abashobora kuba badashobora kuronka utwo turadiyo muzoze muraja kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com sivyo urahasanga ibiganiro vyose
yego yego tuzajya dukunda kubumva kuri uwo murongo eh, haba ma, ab- ibiganiro haba ibiki kuri youtube naho nyene turahari kuri facebook turahari ijwi rya amerika ntituri ku iradiyo gusa turi ku- no kuri ubwo bu, ah, no kuri ubwo buryo bundi bwa none
yego urakoze cane ubwire umunsi mwiza
namwe muragira umunsi mwiza n'akazi keza urakoze cane
yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na murisanga akanyanirwanyu amakuru avugwa iwanyu n'ayahe ico muvuga kuyo twabashikirije n'icahe twabahaye umwanya muranakunda no kudusaba muri benshi uh, muhinga bw'ivyuma nadia ni desire canke ni asheb desire ego desire uratwumva
murakoze cyane kumpa aka kanya telefone zo mu rundi sinzi ko tuza gukorana neza desire amakuru avuga mu burundi hanini ni ibura ry'isukari aho abanyagihugu cyane cyane bato bato turi ko turakena isukari mm,
ariko leta ikaba ikwizeza yuko umwanya n'umwanya isukari ishobora kuboneka ku rugero rwiza mm,
rero niyo makuru tubona yuko iyo baradishinga umunyagihugu mutoya kuko akabura intiti kumuhaje uwukoze nawe akaba atanga Desire umbabarire uh, usinza gushobora kugumana kuri telefone sindanakubajije nawe uherereye kubera ko telefone yawe imeze nawe ariko muri duke na- nagoye amatwi kugira ngo yumve harimo ikena ry'isukari utubwiye ni ikibazo kimaze igihe kivugwa mu gihugu c'u Burundi turasubira tubandanye turondera amatelefone yo mu Burundi ariko tunabisigura ko kuva ku munsi wa gatanu uko telefona mu Burundi mihora itandukanye ntidushobora kubumva ivyumviro vyanyu turabishaka aho bitaza gushobora ko baduha amaju yabo ariko mukaba mwari mwabonye ubutumire bwacu kuri facebook buturungikire kuri voa radio yacu hama turaheza tububasomere nuko rero turarumira amate gatonya tubashamwo ah, akaririmbo ka bruce melody mu kurinda ko duca twakira igice ca kabiri c'abakunzi b'ijwi rya amerika muri murisanga
so happy, so ready, Gucci bango. No wonder life is so crazy. Ah, ntaribwa n'umwanzi niba ufite ahantu usomaho igikundo kiriho buryeho we ubuzima ni buto wiyaga y'umunezero wanjye uba mu ndiba y'icupa dore u rwanda ni ruto rwigwigiramo munini uwurusha ikofi wimuhutaza ejo si kure reka inzozi zibe nini haguruka ugere kure nibyo tukwifuriza tera imbere wamamare we are here to celebrate you appreciate you we are so happy for your achievements congratulations to you here to celebrate you appreciate you tunashukuru mungu kwa mema aliyofanya for you So lucky, so lucky, so lucky ufite abantu tukuri inyuma twese ah, nahibye ejo le passé c'est le passé ugukosa nukwiga niba usenga saba imana iguha imyuka ubonera leta ikonke muri wikendi dukonekitiye niba kandi ubona byanze buri mutego utega wanga inkore muri wikendi dukonekitiye niba ufite ahantu usomaho ikundo kiriho buryeho we ubuzima ni buto wiyaga y'umunezero wanjye uba mu ndiba y'icupa dore u rwanda ni ruto rwigwigiramo munini uwurusha ikofi wimuhutaza ejo si kure reka inzozi zibe nini haguruka ugere kure nibyo tukwifuriza tera imbere wamamare we are here to celebrate you appreciate you we are so happy for your achievements congratulations to you here to celebrate you appreciate you tunashukuru mungu kwa mema aliyofanya for you
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacari muri ah, muri isanga muri isanga ku ijwi rya amerika ni kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu kwa mungu hagacaba muri uno mwanya agasaro kabura ariko ah, ku wa mbere politike rimwe na rimwe bikunze tukabugura amatelefone ku wa kabiri abakenyezi ni umunsi gwanyu muze muratera ivyumviro mutubwira ivyo mushaka ko tuyagako ku wa gatatu ni umunsi tuyaga ko ivy'amagara y'abantu nko kwa gatatu w'inondwi tuzoyaga ku vy'ingwara uh, y'ibi um, ico twokwita ibihute canke ibiguma bifata mu gitereko c'abapfasoni ico bi- ikibitera ingene umuntu avyirinda isango ni kwa gatatu kwa kane turavuga ivya sosiyete tukavuga ivyo agateka kazina muntu turiko tubabwira ibi bitandukanye kugira ngo nimba hari ico wifuza ko tukuyagire ntiwitinye kutubarira kwa gatanu naho duca tubashikiriza ikiganiro kiba gishingiye ku migambi y'urwaruka n'ibindi byose vyi- vyi- vyerekeye urwaruka kwa gatandatu igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kirabahitiramo kimwe mu kiganiro kiba carenganye muri iyo misi mugashobora kucumviriza izo ni zo programme z'ijwi rya amerika kuri muri isanga kundwi kundwi hari ico ufise uterera utubarire twandikire voa radio yacu ni kuri ah, facebook ubutumwa bwanyu turabusoma twakire mateso ku yundi murongo wa telefone mateso ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga eh, ni simoni i- salomo si mateso ni salomo ngo mateso yagiye ariko turasubira tumuhamagare n'ahari mu burundi amatelefone atari ko aratwemerera salomo uri hehe
Eh, ndi butare mu rwanda butare havugwa amaki
Eh, amakuru twe turimo tugarukaho muri iyi minsi Mhm.
navuga twari turi mu ihuriro ry'abapanafurika mu masaha y'i saa sita n'igice Mhm.
panafrican movement twarimo tugaruka kuri la revolution yabaye muri nigeri ariko nubwo ibitangazamakuru ndetse n'ubutegetsi mpuzamahanga bw'ubu- bwa imperialiste yo mu burengerazuba bw'isi na amerika babyita coup d'etat Mhm.
twahoze twibaza ariko se ibi bintu byo gukora revolution ku mugabane wacu abazungu bakabyita coup d'etat kandi bo bakora coup d'etat twebwe ku mugabane ku migabane yabo bakabyita revolution bakempurima ibitabo bakohereza hano muri afurika iwacu tukiga ni ibintu nyine twahoze twibaza ariko tunatekereza uburyo Ariko, a- basapotinga Is- salomo uvuze ngo bazungu ntibabyita kudeta wowe ubyita iki I- ibyabaye muri nigeri ubyita iki Revolution, kuko urebye impamvu ari revolution eh ngira ngo nujya kureba uburyo ubufaransa bwafashe kari agace ka wesitare afurika kagafashe muri mirongo ine n'icyenda mu nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu ntambara y'ubutita ni amerika waga- ni amerika n'uburayi otani imaze gushingwa ubufaransa babuhaye kari agace byari ibihugu cumi na bine kugira ngo komunizime yo gukwirakwira muri afurika kuko urabizi sitaline namwe mu mateka muramuzi joseph sitaline perezida wa leta zunze ubumwe z'abasoviyete zitarasenyuka kitaraba uburusiya Mm.
uburyo komunizime muri afurika aribwo yari irimo irasirikira ashaka gutwara kwinjiza amat- amatwara ya gikomunisite mu isi murabizi ko hari n'abaperezida benshi bagiye babizira nka patrice meriri umwumva wa kongo twebwe rero tuyifata nka revolisiyo kuko ugiye kureba west africa nk'uyu munsi amatara magana magana atatu y'ipari mu bufaransa ku muhanda Mhm.
acanwa na iraniyu magana abiri muri yo acanwa na iraniyu iva muri nigeri ariko wajya ku muturage wa nigeri ugasanga arakora um- urugendo rw'ibirometero bitanu ajya guhiga umuriro wa telefone none ivyo ivyo ivyo nivyo bica bibuza ko kudeta mu gifaransa ni itembagazwa ry'ubutegetsi
Eh, ni itembagaza ry'ubutegetsi eh ariko revolisiyo ni impinduramatwara nyine urebye ubufaransa bwigaruriye kari agace ahubwo twebwe nk'abapanafurika twarimo dukora intonde z'ibihugu dushaka ko na kudeta ibyo bita kudeta ikomerezamo turashaka kubona patrice taro wa bene bamuhiritse tugashaka no kubona arasani daramani wa tara wa cote d'ivoire kudeta zikomereza ari hano muri za gambiya hose dukeneyeyo izo bita kudeta ama revolisiyo turayakeneye ugende buke buke Ama- kugira ngo ntiduhave duha ijambo umuntu ashaka gutera imigumuko mu bihugu by'abandi hanyuma wowe iyo uvuga ngo abapanafurika uri kumwe Hanyuma nande uri kumwe bazaga.
uri kumwe nande muri iyo mugwi uvuga ngo tu tu ni wowe nande canke ni we ku gatwe kawe Na- ni pan african movement group ni abamemba ba pan african movement twarimo nyine dukora akantu turiye tuganira kuko tujya dura tugana ibitekerezo bo mu rwanda canke muhurikiye he muri mu mujya Rwanda, Eh, mu munga- Rwanda.
mungana gute
Eh, turi benshi cyane kuko ntabwo twese tujya tubasha guhura imediyati ariko tujya dukora inama rusange ina- ama- inteko rusange z'abapanafrican movement tugahura ariko turenga ama- turenga ibihumbi bibiri mubarizwa mu vyahe bihugu mu rwanda handi nihe
dufite n'imiryango y'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu rwanda mu mashuri agiye atandukanye dufite imiryango nyine dufite amatsinda duhuriramo ariko twese ibitekerezo biba ari bimwe duhuriramo ariko ngira ngo n'ikindi twamwibaza
oya imbere yo kwibaza reka ubanze umbarire kugira ngo tubanze tumenye uwo tuyaga hanyuma a- a- a- mu- murahura ku mugaragaro muranditswe mu mategeko canke muri bimeze gute ni ishyirahamwe rizwi rirafise amategeko muvunyi iranditswe ifite n'umuyobozi ninde abayobora
Eh, ifite umuyobozi wi- uyiyobora panafrican movement ariho w'umurundi utiyobora No, dufite n'abajenti bagiye baduhagarariye Kum- eh, umugizi banga yitwa gute yatanguye ryari iyo muvuma yanyu wenda twikomereza ariko arahari biranemewe no mu mategeko ngira ngo no mu biganiro bitandukanye bajya bifashishwa ndaza kukurondera mu nyuma umpa amakuru hama tuzoyacukumbure turabe ivyanyu sivyo
yego nta kibazo ariko dukomeze wenda ahandi twarimo twibaza Mhm. mwebwe ngene muri uwo mugwi wanyu Eh, muri Eh.
iryo huriro ryacu nyine twaboraga tujya tubura tukaganira ku bintu bya politike kuko turabisobanukiwe Mm.
Eh, turiba dufite ubuhugu- impuguke turi- eh, twahuguwe ku bintu bya politike ha- tugiye tuganiraho twarimo twibaza muri hayiti twibaza ariko hayiti ni iyihe mpamvu amerika n'uburayi bakomeza guteza intambara mu isi barangiza bakagumya gukinga abantu bikaritse mu maso Ari- twibaza ariko amaherezo ari- ariko ga Theophile hariho amajambo uri kuravuga ndagusaba kuba ku- kutaza kubandanya udafitiye ivyemezo nko kuvuga ko Amerika n'ibindi bihugu biriko biteza intambara ahandi urumva ko ijuru rya Amerika nito biihagaze ko sivyo uti Haiti rero ikibazo ca Haiti mbwa mwebwe mwe- mwe- bya hayiti Mm.
ngira ngo nujya kureba biriya bihugu nyine ibihugu birimo intambara hano mu mu isi intambara ishingiye ku guhanganiramo kw'ibihugu bikomeye ngira ngo n'uriya perezida juvenali yishwa mu gihe bamuwe yazize yazize ko yari arimo arashaka gukorana na- n'ubushinwa cyane n'uburusiya ngira ngo yarishwe ni ibintu byabaye ku mugaragaro Mm, yishwa n'abantu afite abamurinda jepe guruti ihari mm.
repubulika ni gadi ihari ngira ngo si ubwo ni gute umuntu wibanda ava hanze akajya kwica umuntu ntibigaragaza ko nyine- ugire ugire umunsi Eh, mwiza hariho imvugo zawe ijuru rya Amerika tudahagaze kugira umunsi mwiza Theophile na- namwe muri abakolonizwa bashyashya ntabwo twabarenganya kuko ngira ngo iyo radiyo ni iy'abazungu nyine ariko iyo tubonye umwanya tugomba kuvuga uburyo Theophile eh, Twebwe- ubwire umunsi mwiza Na- Theophile ndumva hari imirongo y'ijuru rya Amerika ikoreramo kubahana ibitekerezo bitandukanye biciye mu kubahana ntidushobora kugumana ku murongo muri ivyo bitekerezo vyawe hari ukubahana hari ukwemera ko ikintu udafitiye icemezo kidaca kuri uno murongo wacu tudafite uwundi aza kukibeshuza canke aza kutubwira yuko uko abivuze atariko tubahaye akanya kugira ngo tuyage ni kugira ngo tuyage mutubwire i- ibivugwa iwanyu ni uburenganzira bwo kuvuga ku i- kugira ico muvuze ko biriko biravugwa ijyanye n'ariko tutarengeye akarimbi kanaka na cane cane mu gihe tudafise uburyo bwo kumenya nimba ibivuzwa ari vyo muri uwo mwanya nyene canke guha uruhande uyundi muntu kugira ngo ashobore kugira ico aca yisigura ko ku ku vyavuzwe turakira um, Gildas Gildas ikaze ku ijuru rya Amerika Gildas uratwumva Gi- Gildas nteko aratwumva Mm, Gildas ndumva tutariko tu- hari uwundi ku murongo wa telefone tutariko turumva ij- izina we koratubwira muhinga bw'ivyo mukaba unyumva ikaze ku ijuru rya Amerika tuyage urinde uherereye uratwumva mukunzi w'ijwi rya Amerika
ndabumva ego uherereye he hama akazina kawe
eh banyita edi teofile mugabo gakuzu Mhm.
Mm, mbereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya noru kivu Mhm.
teritwari ni masisi Mm.
masisi ngatumira na rucuru ego nuko amakuru tuzaniye ngaho ni ayahe
yego ahangaha amakuru si meza cyane kuko turamaze iminsi tumviriza ingene abitwaje ibigwanisho nabo bo bari kurwana basubiranamo hari ngaba bitwaje umutwe w'iterabwoba w'umuventuruwa aho makenga na sultani sultani makenga na bodwengaruye nabo ubwabo batacumvikana na beretera bisimwa Eh, ubwo tukabona nyine ko hari ibibazo twe baturage bo hasi dufi- tugiye guhura nabyo bikomeye kandi bakaba baharanira inyungu zabo bwite n'inyungu za- z'ibihugu byo hanze Eh, naho ibindi ibiryo ibiryo ku byerekeye ibiryo ekonomi imeze nabi ubu ngubu eh, idolari ry'amerika ritumereye nabi donc ni ibintu bibangamiye twe abaturage bo hasi uretse banyepolitike n'abaharanira inyungu zabo b'ibihugu byo hanze bikomakomeye Mm. Ah, i- iyo ntuzenya u- u- iryo dorari rya amerika udusigurira neza ga idi ingene rimeze ryarakorotse ryaradu rya- ni amafaranga ya kongo yataye agaciro canke ribabangamiye gute idorari rya amerika
idolari rya amerika ritubangamiye kuko ridaha agaciro amafaranga yacu ubwo urabona idolari rimwe iyo rigeze mu demiri fensa demiri fensa ubwo y'amakongomani ibihumbi makumyabiri na bitanu by'amakongomani idolari rimwe ubwo ugasanga eh, Nk'igaga, eh, ama- Idi.
iyo rifite agaciro karenze gusumba Ibihumbi- ayacu mu cyimbo twakagombye kwishimira yacu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu canke ibihumbi bibiri n'amajana atanu
donc de 2500 francs kwa Eh.
niko twe tubara 2500 francs mu idolari rimwe Mhm.
ugasanga eh, ufite idolari icumi afite ma 25000 ibiba ari ibihumbi makumyabiri na bitanu ngira ndi guto yego Eh, ubwo waja mu isoko ngo ugiye gushaka i- ibitunga umubiri ugasanga ayo mafaranga ntacyo amaze Mhm. urumva n'ifaranga rya kongo ryataye ah, duteza intambara ya ya- ya ekonomi turi mu ntambara ya ekonomi muri gere furutase ngo ni ikibazo kirekire ubwo twashyiramo ibi izi mitwe z'iterabwoba nka za emuventura rero nazo ziri gukora ku nyungu z'u rwanda zikatubera ikibazo mhm. Mm, urumva n'ifaranga rya rya kongo ryataye agaciro aba aba a- abo muvugana mu by'ubutunzi aho ugeze amaso baravuga iki hari imigambi ubona iriko irakoreka kugira ngo iryo faranga risubire ridugishwa agaciro ga idi
Eh, bo- nabo ubwabo birabananira kuko ntacyo bagomba kutubesha babuze icyo bavuga bitewe n'uko twagiye kuyisanga iyo dukoze analize ubushakashatsi dusanga nyine eh, ubufaransa na amerika ari ibihugu bi- bishatse kugira ngo abanyafurika babeho nabi mu buzima budasanzwe icyo kibazo gihari ubwo rero umutegetsi utashobora kugira ngo afate umwanzuro yitange biramugoye kugira ngo aje kubadirisha cyangwa se aje guhindura eh, iryo dorari ri- iryo faranga rya amerika biramugoye cyane Mhm. kongo izimana ntakuronka ikigega ca onu citaho abana ku isi unicef kwa gatandatu caragabishije kwikiza ca korera cateye mu ntara ya kivu ya ruguru aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanduye um, barimwo abana ibihumbi umunani ariko mu banduye kandi benshi nabo muri kivu ya ruguru ibarizwamo abanduye bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana ane unicef irahangayitse ikavuga ko ari akaga cane cane ko harimwo abana ikaba ifise n'impungenge y'uko ico kiza ca korera gishobora gukwiragira mu bindi mice itandukanye vyifashe gute ivyo vyakoreraga edi
Eh, urabona iyo tugeze ngo ubwo tubigiyemo numvise mubwira mugenzi wanjye uri hakujya mu rwanda ngo hari kwa- hari imvugo mutemeranya ariko ubu ngubu natwe ubwacu dusanga ibi byose tubiterwa iyo iyo ubona ngiyo nani za unicef za oim ago mashyirahamwe ayo yose ni uku bwagiye gashyirwaho n'ibi bihugu bi- bi- bikomakomeye kugira n'ubundi bibonera inyungu zabo ngo ni ugusanga ikirere nyine kimeze nabi yego indwara zibaho ariko hari uburyo abashimisite abashimisite bazungu ni abashimisite cyane bararuga ikirere ariko korera ziriho kabisa ino periyode ino periyode ya ukwezi kwa munani kwa karindwi dusingira ukwezi kwa cyenda akenshi duhura n'icyo kibazo bitewe n'uko tuba turi ubu muri shanjema de clement turi kuva mu mvura tukaja mu gihe cy'izuba cyangwa se tukava mu gihe cy'izuba tukinjira mu gihe cy'imvura ubwo kandi n'imiti yabo rega ubundi ubundi imiti yabo nta ntoki yo itumarira kuko ni inyungu zabo igihe umukozi wa unicef umukozi w'umuzungu a- ari kuza agahembwa buri munsi amadolari ibihumbi bitatu bibiri by'idolari Mm, ngo ari gufasha uriya muntu urwaye wazahajwe n'ubuzima bubi ntakire akanapfa aba ari inyungu zabo kuko ntabwo hanyuma wabitaho ah, iyo by'ukuri.
iyo iyo ibiza nk'ivyo vyadutse cane cane nk'ikiza ca korera rikorera amacinya risukurike rimwe na rimwe ubukene bw'amazi rimwe na rimwe ah, aho usanga abantu bafatanganya isuku ntirihaje Ah, muri ivyo vyose abahinga b'abaganga bavuga ko bikwega korera no gukwirakwira kwavyo nta bimenyetso ubona mu mihana itandukanye isuku rirakwiye amazi arahari abantu ntibarundarundanye ko ahantu hari umucafu isuku dutembereze gato mu mabarabara aho vyifashe gute turetse kuja mu za unicef n'ahandi kugira turabe ingene ahandi hatunganije
isuku isuku buri muntu wese azi yuko agomba gukora isuku turabizi tugira isuku ahubwo ikibazo n'amazi turayafite bona ye- nubwo burya ndakenera ijana ku ijana ariko amazi turayafite eh, tujya kwishikirira aha kuri rake kivu nta kibazo ahubwo umutekano ayo mashyirahamwe adushyiramo umutekano muke kugira ngo inyungu zabo ziyegere imbere nizo zituma n'umuntu ananirwa gukora isuku se gushaka yari amazi kuko ntiwakora isuku ahatari amazi ubwo ari amazi tukayabura bitewe n'uko aribo baduteza umutekano muke ku nyungu zabo ko bari kuja kuvura za emuventura bakajya kubaha imiti ubwo ziriya nyungu zabo barimo nizo zituma ahubwo abantu bananirwa no kwi no Ugire kwitanga umunsi ku muryango mwiza.
ngo barwanye Eh, bak- bakore isuku Ede ugire umunsi ah, mwiza ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndanakubwira ko igihe tuvuga ko hejuru ry'Amerika tudafata amakuru ashira hasi urundi rwego canke aru um, arubeshera tudafise ngo rwisigure tuba turiko tugerageza kubahiriza umur- umurongo ngenderwako n'akarangamutima kacu ko gutangaza amakuru yimvaho yizewe kandi yacukumbuye biciye mu kinyamwuga ah, tugendera kugira umunsi mwiza
yego murakoze namwe yego turakira kandi efuremu ku yundi murongo wa telefone efuremu ikaze ku ijuru rya amerika no muri murisanga efuremu uratwumva
ndabumva Eh, uherereye he
ndi mu rwanda Mhm. mu rwanda amaja hega efuremu
mu karere mu ntara y'uburengerazuba Mm, amakuru tuzaniye canke ah, ivyo ushaka kugira ushikirije kuyo twagutangarije
ambo numvishe amakuru ubushize mw'iyi minsi Mhm.
avuga ku kibazo cy'impunzi impunzi za- nimba ari muri kongo ntawe ndi kwibuka neza ariko ngo hapfuye abantu bishwe n'inkongi y'umuriro hapfuye ah, vyabaye mu vyabaye Mu minsi yego vyabaye ku kuba ari mu munsi minsi- wa vyabaye kuri eh, eh, vyabaye mu mpera zino ndwi ni umunani bapfuye abandi bane barakomoreka mu muriro abandi bane wa- barakomereka wa- waturiye amazu arenga amajana ane mu nkambi ya mushonezo y'abavanye mu vyabo n'imyuzure bari kareheko mu ntara ya kivu y'epfo yego ubwo ni ukuvuga ngo abantu bahunze ibiza by'amazi Mhm, aho bahungiye bahura n'inkongi y'umuriro mhm.
ubu ngubu hakozwe iki kugira ngo abo bantu bafashwe Mm,
bifashe bite nimba ayo makuru aramenyekanye mm. Mm. uko vyifashe ubu nti ah, unumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo niwe yakurikiranye niwe yakurikiranye niwe yakurikiranye ino nkuru ego uko vyifashe ngira ngo azoheza asubire kuturabira ariko agishikayo bari bavuze ayo makuru y'imiryango igera ku majana atanu i- i- igera ku majana atanu
Mm.
eh, ba- ba- basaba ubufasha ico gihe basaba ubufasha uko rero vyifashe vyabaye mu mpera zino ndwi inkuru twayitangaje ejo kwa mungu vedaste ngabo reka tuze dusubire tumutume adusubire kuturabira uko vyifashe kugira ngo tumenye ivyakurikiye
Mm, Eh.
none ikindi na- navugaho Mhm,
muri iyi ntara y'uburengerazuba ndetse n'ahandi wenda mu rwanda mhm,
hari ikintu cyitwa izuba ryinshi cyane mhm,
kandi rishobora kuba ryaratangiye kuva mu kwezi kwa gatanu mhm, kugeza ubu abantu benshi bahangayikishijwe n'iri zuba mhm, uburyo usanga rwose ubushyuhe buba buhari bwaba buba- buba buhari ku manywa bwaba buba buhari nijoro mhm, byose aba ari ibintu bihangayikishije mhm.
ibyo bituma rero abantu twibaza ese biza- bimeze bite mu minsi iri imbere wenda nko mu kwezi kwa cyenda aho twiteze ko abantu batangira imirimo y'ubuhinzi Mhm, usanga na- ni ikibazo mhm. harya mutangura guteragira ibi- ibitegwa bitandukanye mu kwezi kwa cenda
Eh, mu kwezi kwa cyenda niho imirimo yo guhinga itangira ubu naho muri mu cahe kiringo co gusoroma co kuvanamwo ibintu mu murima aho ubu ngubu ibyo gusarura byarakozwe byarangiye mu- mu- mu mezi nk'abirashize Mm, keretse wenda ibitinda kwera nko mu gace wenda akaba ari ubukonje mhm,
ariko ubundi imvura mu kwezi kwa gatanu mhm,
imvura yagiye mu kwezi kwa gatanu kandi igenda iteje ibiza byinshi cyane nko mu karere ndimo ka nyabihu mhm.
aho hantu habaye ibiza bikomeye ndetse no mu karere ka nyabihu ku buryo nk'agace dutuyemo Mhm.
ni hamwe ubutegetsi bwashyize ibyapa ku mazu bivuga ko ayo mazu azimurwa abaye arimo bazimurwa ni abantu benshi cyane ku buryo hari n'ikibazo cyo kwibaza ese aba bantu Mhm.
hazabaho kubimura koko ese bizagenda bite ese babimuye babatuze ko hari abantu benshi cyane ibyo byose ni ibibazo byinshi twibaza kandi usanga abaturage nta makuru afatika babifiteho
Eh, mbega ndakubaze ga bihangayikishije benshi Eh, mbega Ephraim iyo hageze igihe nk'iki inye urabona uravuze uruzuba n'abatandukanye bandi za rurindo batubwiye ko uruzuba ari rwinshi Mu- muregera inzego mukabaza tuti cyane cyane baba agronome ba- ba- bize ivyo kurima harajamo n'ivyihindagurika ry'ibihora byumva ariko muregera inzego kugira ngo musabe impanuro y'ico mukwiye gukora n'ivyo mukwiye gutera mu gihe uruzuba rubandaniza kugira ni- nimwatera ibiharage ntibizokubitwe n'izuba ngo mube mutaye umurima wanyu wose hari kujamwo ikindi gitegwa gishobora ku- ku- gishobora ku- ku- ku- kurinda izuba bi- byoroshe canke barababwira mutarinze kubasaba
bo baragerageza bakatubwira mm.
ariko nanone uko tumenyereye gukora ibintu Mhm.
akarere dutuyemo ni akarere k'imisozi miremire Mm.
uko byagenda kose ubwo ibihe byo guhinga ni bimwe ntibishobora guhinduka Mm.
kubera ko mu misozi ntabwo kuvomera kuvomera ibihingwa biba byoroshye mu kibaya nawe ushobora gusanga amazi asa n'aho abaye ari kure nk'ayo mu nzuzi Mm.
ntabwo ibintu byo guhinga mu zuba rwose abantu babikora ngo bazabishobore urakoze ugire umunsi mwiza Ephraim ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wakoze kudusangiza amakuru avugwa mu gisata c'uburimyi ivyihindagurika ry'ibihe n'ingene muriko muravyitwara mugire umunsi mwiza yego murakoze naho ubutaha ego twakire Miracle ku yundi murongo wa telefone Miracle ikaze ku ijwi rya Amerika Miracle uratwumva uriko uratwumva kuri telefone wowe uri kuri- ku murongo wa telefone batubwiye ko uwo hari ari Miracle Melissa ariko reka twumve ko ari we uratwumva Miracle tumva miracle tutariko turamwumva turasigaranye iminota icenda gusa kugira ngo dushobore kubakira twa twabwiye ko abavyifuza mushobora no kudusaba uturimbo tw'imigihe itandukanye kugira ngo tubafashe gutangura neza kuwa mbere hari benshi mwumva ijwi rya amerika muri ku ngendo zitandukanye tubifurije kugira ingendo nziza nimba muriko muratwumva muriko muragira ingendo akaririmbo muriko murumva n'akaririmbo ka estanish ni umuririmvyikazi wo mu rwanda kitwa ntunkoroge Today, today I have a plan. My time, time bonayakes. Time makasene.
Esther Nish ukaba uriko uratwumva utubabariye mvuze ngo uri umuririmvyikazi wo mu Rwanda ariko uri umurundi kazi mu karembo kawe ntunkoroke
Ukono vanese dewe. I'm feeling so good. My friend, don't coloque. Don't coloque. Oh yes. Ah, cha, cha, cha, cha. Don't coloque. I see. Oh yes. Don't coloque. My friend is on color. Oh yeah. On color. Oh yeah. No good in on color. Oh yeah. DJ play the music. We are in a mood. Bombastica kutahanu baze. Zero zishaka tres. Kusa tomorrow. I know my hobby they complain. But I wanna wait in my body. Till the morning. Mere Wednesday. Kukono vanese lewe. I'm feeling so good. My friend, they don't coloque. Don't coloque. I see. Oh, yeah. Don't coloque.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu minota itandatu gusa turaba tusozere kino kiganiro ah, cuno munsi ikiganiro ni murisanga akanya uno munsi twakabahaye kugira ngo tuyage mutubwire amakuru avuga iwanyu ayo twabatangarije ico muvuga ko yatandukanye turakira mark mark ikaze ku ijwi ry'amerika no muri murisanga dusangire ikiyago
rero murabizi neza cyane Uri he- Niyo namwe iyo muherereye twebwe turakomeye inzwi iratanguye neza turizera ko izosozegwa neza uherega mark
Eh, neza na neza mpagaze mu gihugu cya sudani y'epfo mu Mhm.
gisagara cya juba juba havugwa maki
Eh, mu ncamake ni amahoro turashima umutekano umeze neza akazuba karaka neza Mhm.
muri rusange bimeze neza Mm. akazuba karaka neza mugabo ku yindi mice itandukanye bariko baravuga ko uruzuba ari rwinshi muri sudani uko ryaka ah, aho aho onye juba niko ryari ririko riraka mu myaka yahera canke naho nyene hari ivyahindutse
Eh, ni ukuvuga ah, bahaje kuva kare bavuga ko izuba ryaka rwose rwose ku rugero rwo hejuru n'ubu ariko riraka mugabo kandi rikuze ariko si nka kare yo mu bice by'ijoro bisa n'ibyagabanutse bimeze neza Mm. Ego. Nuko rero hanyuma ah, ah, aho Khartoum ah, aho Juba ibibera Khartoum hari ingaruka vyabagiriyeko.
Ah, Juba nta ngaruka nyine byagize ibya- ibyabereye i Khartoum by'umutekano muke byahereye iyo nyene uri Juba nta byigeze bihashika Mm.
kuri icyo turashima imana Mm. Ha- Ayandi makuru rero uh, wodusangizayo ngaho cane cane ubudandaji ndazi ko ubudandaji bukorerwa ngaho ari bwinshi byifashe gute ivy'ubudandaji iduga ry'ibiciro mwebwe hari kibakora ko ifaranga ryateye agaciro irya nino muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi n'ahandi mwebwe siko biri tubarire muri make mu vy'ubudandaji
mu majambo make iby'ubudandaji byifashe neza kubera ugiye kuraba ah, aya mamodoka yazana ibintu manini manini yava muri kenya yava mu buganda umunsi ku munsi yaraza iby'ubudandaji bimeze neza ariko nk'uko wari ubivuze ibintu by'ibidandazwa biraduga bikamanuka bivanye n'ibiki n'ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'agaciro ubu ngubu rigeze ku bihumbi iyo umuntu yaronke idolari ijana bisaba kuba ufise eh, amapawundi ibihumbi ijana n'ibihumbi bitatu hejuru Mm.
ariko kare kuwa mbere na mbere ryahora riri ku bihumbi mirongo ine na byari byoroshye ariko urumva ko ubu bica bikomera Mm. nuko urakoze mark ngaho muri sudani u- turamukiriza abarundi n'abanyarwanda bariyo turifuza gu- kuzora twumva amajwi yanyu Ah, mugaterera ivyumviro bitandukanye mu biganiro vyacu bitandukanye sivyo
ego namwe murabizi neza ko duhamagara koko abarundi barino ni benshi abanyarwanda barino ni benshi Mhm.
abagande barino ni benshi abakenya ni benshi abasuda aba bo muri etiyopiya ni benshi n'abo muri somaliya sasa ni benshi cyane Mm, ah- ahanini imirimo mukunze gukora ngaho ni nk'iyahe
Ah, imirimo dusanzwe dukora turi mu maduka eh, dusanzwe nkorana na somaliya Mm. ikibazo c'ama- ca- ca- kivugwa mu bindi bihugu aho aho ah, abanyamahanga bakora imirimo baki- bakibasigwa n'aba- n'abanyamahanga baho muri za malawi biravugwa cane kuko bavuga ko babatwara babatwara ama- babatwara ama- uburyo bwabo bundi bwo gukora mwebwe ngaho ntikibaraba ntakiriho
oya aha nta kiriho kabisa ni ukuvuga umuntu umuvuganya akazi murabarangura akazi Mm.
Oya, ukwezi guheze baraguhemba neza ari ibyo ku munsi ukoze baraguhemba neza Eh, nasanze polisi y'ino eh, utwaye urubanza ugiye kuvuga ati naka namukoreye aranyima amahera Ay, ay, ay, ni ikibazo kabisa baramuhana bivuye inyuma Mm.
Eh, ni ukuvuga umuntu yakoze kabisa baramuhagararira neza baramuha agaciro Urakoze cane.
umushahara we umeze neza ego urakoze cane mark ugira umunsi mwiza
rero mwe namwe rero muragize neza cyane kubera kenshi bakunda gukurikirana inkuru zo kuri radiyo kenshi bashoboka kenshi bashoboka kabisa urakoze cane gose ni nuko ego dusengerana nigeria Mm.
bari mu bihe bitoroshye urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri sudani y'epfo akaba ari ego akaba ari no kuri mark duciye ah, dusozerera mark ya rijuba duciye dusozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi n'ikiganiro mwumvise cari cahaye um, akaryo abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu ikiyago ntigiherera aha reka tuje kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu mandanye mutwandikira muturungikira ubutumwa ku nkuru zitandukanye twabashiriyeko na lidiane ninahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi karakaneza ntangere kuri jewe ko kubana namwe akanyamuneza ntangere kuri jewe ko kubana namwe nadia taha n'abaenjeniyeri babiri bafatikanije mu hinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashike nawe nyene bakoze slowly ngasigare karabaryohera mu kurindira ko muca mukurikira ibindi biganiro vy'ijwi rya amerika
baby. Even when I- yo, oh, mess up.